imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndaburamukije inshuti zacu mukunda radiyo ijwi rya amerika ikaze mu biganiro vyacu vyo muri iki gitondo ni fideli niyo ngabo abaramutsa amakuru yo muri iki gitondo tuyahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi tuyashikirizwa na aloyisi bigirimana aloyisi mikoro ni yawe
urakoze fideli hano muri leta z'ubumwe za amerika itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye zitwa electoral college mu cyongereza canke college electorale mu gifaransa zaratoye ziremeza ko joe biden yatsinze amatora ku majwi arenga amajana abiri na mirongo irindwi asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi biden yaronse amajwi amajana atatu n'abiri arenga kuyasabwa mu gutsindira perezidansi ya amerika biden ni umudemokrate amaze hafi imyaka mirongo itanu ku rubuga rwa politike muri leta z'ubumwe za amerika itsinda ryiwe ritumye umurepublikani trump aba perezida wa gatanu vyanse ko yiyongeza manda ya kabiri muri white house mu myaka amajana abiri na mirongo ine n'ine ya kahise ka amerika itora rya koleji y'itora canke electoral college ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri amerika uko imyaka ine iheze ariko kuva haba amatora ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka perezida trump ntahengeshanya kwemeza kandi atavyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu mareta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi umushikiranganji w'ubutungane wa leta z'ubumwe za amerika william bare umwe mu basomambike ba perezida donald trump ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na perezida inyuma y'ibyashyikirijwe na perezida trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa perezida yatowe joe biden perezida trump yaragaragaje ishavu inyuma y'aho william barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atavyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora william barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya noheli ku itariki mirongo ibiri na zitatu uku kwezi kw'icumi na kabiri ububirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa gatandatu buzoha umuryango wa patrice rumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri repubulika ya demokarasi ya kongo iryinyo ryiwe ryakuwe mu kiziga ciwe perezida felix tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere iryo ryinyo ryatswe umupolisi w'umubirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma y'aho rumumba agandaguriwe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe perezida cisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ryinyo rishobora kuzotangwa igihe kongo izohimbaza imyaka mirongo itandatu n'umwe yikukiye ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu rumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa kongo afise imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko ku ntwari y'umwami baudouin b'ububirigi yakuwe ku butegetsi mu nyuma atabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe muri afurika kandi perezida wa cote d'ivoire alassane ouattara ejo kuwa mbere yararahiriye manda ya gatatu yateye amahane asaba abatavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu mirongo umunani na batanu ibirori vyo kurahira kwiwe vyitabwe n'abakuru b'ibihugu cumi na bitatu vya afurika hamwe n'umushikiranganji w'ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu jean yves rodria ndetse n'uwahoze atwara ubufaransa nicolas sarkozy ariko abatavuga rumwe nawe ntibavyitabiriye ha ruhande yo kutitabira amatora yo kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kw'icumi yasubije uwatara ku butegetsi uwatara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganji ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi henri conan bedie mu ndwi iheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu
urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti zacu iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero mirongo irindwi na zitanu metero mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania zaronkejwe imfashanyo z'ibintu bya ngombwa bimwe bimwe ariko zivuga ko iyo mfashanyo idahagije aho dushimye hariho ikintu kidutera amakenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akarago akarago ukaryama ko kakifuka cyane uyo ni umwe muri izo mpunzi z'abarundi uno munsi kuwa kabiri igice cya mbere cy'impunzi z'abarundi ziratahukanwa zivuye mu ikambi ya nakivare iri mu gihugu cya uganda mu rwanda ubwiyongere bw'ikiza cya covid 19 bwatumye inama y'igihugu y'umushikirano yari itegekanijwe gutangura ejo ku munsi wa gatatu isibishwa amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba igipolisi cy'uburundi cyafashe abakenyezi ijana n'umwe bagira bajanwe kugurishwa mu bihugu by'abarabu abahagaritswe baturuka mu ntara zigize uburaruko buciye uburengero bw'uburundi ahantu igipolisi cabasanze hakorera ishirahamwe rizwi n'amategeko ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza akorera i nairobi muri kenya abo bigeme n'abakenyezi uko ari ijana n'umwe bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura muri zone ya buterere iri muri komine ya ntahangwa aho igipolisi cyabasanze handitse ko hakora ishyirahamwe rizwi n'amategeko icegera c'umuvugizi w'igipolisi moyize nkunziza bwe amenyesha amakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi ko iri shyirahamwe risanzwe rifise aho bikorana mu karere ubu rero aho bigeze ni uko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri shyirahamwe hariho abantu barigize bakaba bari bapanze iyo nzu ku mahera ashika imiliyoni zibiri y'amarundi abarundi baramaze kumenyekana ko bafise abo bakorana bari cane cane mu bihugu vya tanzania uganda na kenya aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu hariho abari bamazeyo indwi zibiri hari abamazeyo indwi aba bantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe baca babashora murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirirwa ruriyamirizwa ku isi yose urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu burundi nk'uko vyemezwa na prime mbarabukeye umukuru w'ishirahamwe onst we ton frere rigwanya urudandazwa rw'abantu yabwirijwe rya amerika ko abarenga amajana indwi na mirongo ine batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twisunze nk'ibaro dufise byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarundi n'abarundikazi bashika amajana abiri na mirongo itanu n'umwe baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu vy'abarabu hanyuma rero mu mwaka nawo w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda twarashoboye gutohoza dusanga abashika amajana ane na mirongo icenda n'indwi nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda n'ivyo bihugu nyene twavuze vy'abarabu hakaba harimwo abakenyezi amajana atatu na cumi n'umunani abagabo mirongo umunani na babiri n'abana mirongo icyenda n'indwi ivyo biharuro vyariyongereye ku bice bishika mirongo itatu na bibiri kw'ijana canke birenga gato ugereranije n'umwaka wo hirya w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani florence bove umukuru w'ishyirahamwe justice ekite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha ko urwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha yongera ko abaja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu cane cane baturutse muri ako karere ka afurika bakorerwa amabi menshi arimwo no gukurwamwo ibihimba vy'umubiri
ati urwaruka nirwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ivyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
mbaruke atwara onst we ton frere afise ibintu basaba leta y'uburundi kugira ngo ituze urucuruzwa rw'abantu muri ivyo harimo gushiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundikazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu vyo mu karere no kw'isi bikora icegera c'umuvugizi w'igipolisi ahamagariye imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere abatari bake bagiye badasezeye imiryango yabo bisibura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo ari naco gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme canke abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba vy'ukuri yuko abo bantu babo tuba barimwo abarundi n'abarundikazi bagurishwa ahanini bajanwa mu bihugu vy'abarabu nka oman arabia saudite kuwait qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata vy'igihugu hamwe n'amashirahamwe yigenga vyerekana ibihugu ni navyo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu vy'ibiyaga binini vya afurika hamwe n'iy'ubuseruko mbere igihugu nka kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwa amategeko abakora urucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya rutura eloge burikaneza ijwi rya amerika urakoze eloge sentare nkuru ya gasabo ku mugwa mukuru w'u rwanda kigali yafashe ingingo yo kuburanisha urubanza rw'umugwizatunga alfred nkubiri umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda eric bagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru nta mwanya munini byafashe inteko iburanisha mu gusoma icyemezo ku nzitizi y'iburabubasha mu rubanza ubushinjacyaha buburanamo n'umunyemari bwana rufuredi nkubiri umucamanza yabanje kwisegura ko ataza gusoma dosiye yose uko yakabaye ku bijyanye n'imiburanire mu iburanisha riheruka umucamanza yavuze ko dosiye yose igizwe n'amapaji atanu kandi ko ababuranyi bombi bazayimenyeshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko umucamanza yahisemo kwibutsa gusa ibirego bwana nkubiri akurikiranyweho n'ubushinjacyaha impamvu yashingiweho n'uruhande rw'iregura mu gutanga iyo nzitizi y'iburabubasha n'icyo umucamanza yashingiyeho afata icyemezo kuri iyi nzitizi yibukije ko nkubiri aregwa ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano n'icyaha cyo kuzimangatanya ibimenyetso nkubiri n'abanyamategeko bane bamwunganira bavuga ko kompanyi enasi ya nkubiri yakoraga ibikorwa byo kugemura amafumbire ku bahinzi mu rwego rw'ubucuruzi basobanura ko iyo kompanyi yari ifitanye amasezerano y'imikoranire na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi bityo ko ibitarubahirijwe muri ayo masezerano byasuzumirwa mu nkiko z'ubucuruzi ariko ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ikiregerwa atari amasezerano ahubwo ko ari ibyaha byakozwe mu ishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano urukiko mu cyemezo cyarwo narwo rwanzuye ko ikiregerwa atari amasezerano y'imikoranire hagati ya kompanyi enasi na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi umucamanza yavuze ko icyaregewe ari amakosa yakozwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano nkubiri n'abamwunganira kandi bavuga ko iki kibazo kimaze gufata indi ntera hari itsinda ryashyizweho na leta ririmo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iy'ubutabera polisi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib n'izindi nzego zigaragaza ko amakosa yabaye mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano atakurikiranwa mu manza z'inshinjabyaha umucamanza mu isesengura yakoze yavuze ko iri tsinda ryashyizweho na leta atari ryo rigena ububasha bw'inkiko akimara gutangaza ibyo umucamanza yanzuye ko inzitizi yazamuwe na bwana nkubiri n'ubwunganizi nta shingiro ifite yategetse ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo isomwa ry'iki cyemezo ryabaye ubushinjacyaha budahagarariwe ku ruhande rw'uregwa hari bamwe mu bavandimwe be bari baje gukurikirana isomwa ry'iki cyemezo ni icyemezo bavuga ko kuri bo bari bakiteze umwe muri bo utashatse kumvikana mu itangazamakuru yabwiye ijwi rya amerika ko akurikije imigendekere y'iyi dosiye nkubira aburana basanga nta butabera azahabwa akabishingira ku kuba ubwo yaburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo yaratanze ingwate asaba kurekurwa by'agateganyo akajya kwivuza zimwe mu ndwara zidakira inkiko zikabyanga ati ko bazi ko arwaye yigeze no kuremba bakamubika ari muri gereza ariko bakaguma bakumufunga twakwitega ubuhe butabera kuri we bwana rufuredi nkubiri umunyemari ukomeye w'umunyarwanda araregwa kunyereza amafaranga asaga miliyari ebyiri zari zigenewe kugura amafumbire y'abahinzi mu turere dutandatu two mu ntara y'iburasirazuba ubushinjacyaha bumurega ko ubwo yari afite isoko rya leta ryo kugemura ayo mafumbire yacuraga intonde z'abahinzi ko bahawe amafumbire leta ikamwishyura ariko we avuga ko ibyo aregwa bitari ukuri kuko ngo abahinzi bafataga amafumbire babanje kugaragaza amatike yatangwaga na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi akavuga ko iyo minisiteri ariyo yari ifite akamashini gakora izo tiki uyu munyemari yikoma bamwe mu bakozi b'iyo minisiteri atavuga amazina ko bamusabye ko bumvikana bagahindura amasezerano y'imikoranire ariko bakanongera amafaranga yagombaga kuyajya mu mifuka yabo nk'indonki nkubiri avuga ko yabyanze ari nayo ntandaro yo kumukurikirana mu nkiko umucamanza yategetse ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu mizi kuva ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye eric kuri iyo nkuru impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania zarongejwe imfashanyo z'ibirago hamwe n'isabune zizozimaza amezi abiri naho biri uko ntibashima kubera baronswa bike ugereranije n'impunzi z'abanyekongo babana hamwe muri iyo kambi mugenzi wacu james joven yatembereye mu ikambi ya nyarugusu aganira na zimwe mu mpunzi zariko zironswa izo mfashanyo turashimiye leta ya tanzania na uncr hamwe na drc kuyumvira kuturonsa uturago na kare twari twaraheze two twaryamako twari dusigaye twarasambagurike nk'abana bamwe baryama hasi abandi bakisasira udu- udutenge nyene naho batatuturosa mugabo naho dushimye hariho ikintu kidutera amakenga ko bahora baduhana nu- nudu- n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akarago none akarago uca ukaryamako kakifuka cyane rero ahora mbona umengo baduhana n'utureta hambavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani mugabo ubu mbona atari ko byagenze duhejeje gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwa cumi na kabiri nkumbure ari gushika no mu kwa mbere iruhande y'aho rero baraduhaye n'umukeka turashimye turakengurutse ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twebwe dushike ngaha baraduhaye baraduhaye imikeka baraduha imirago eh, nako baraduha ivyombo vyankenerwa n'uburengeti ariko gushika iyi saha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze amasafuriya yaraheze nuko amasahani yaraheze rero kubona baduhaye uburago bwonyene ntibaduhe icifuko ntibaduhe eh, ibyo gutekamwo kuri twe turabona ko eh, ari ikibazo kuri twebwe hanyuma bagaca ba- babitumbiriza kuri bene wacu eh, b'abakongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe bo bakaba babahaye amasufuriya ariko natwe tugahabwa uburago mu gihe igihe twari dufise ngaha nabo ico twaronse nabo barakironse twebwe rero gushika ubu ubu tubona ko eh, iyo nisiyara nk'umuvyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi kweri turabona ko umengo yadukuyeko amaboko gusa hamwe n'ivyo tugerageje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi hariho ibintu dush- tush- turiko turabona nkaho umengo ngerageje kuraba nka jene novuga ku gihe sinzi ko bwo bari urwanko bivanye n'ukungene bariko baragabo imigaburo iratandukanye bo babahaye amasabuni hamwe iruhande bacu bashiraho n'ivyombo muga twebwe bisigu- basigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi namara duhunguza ngo nivyo tuzoronkera mu Burundi niho bi- vyasinyiwe je nashaka kunone ko bimeze uko twebwe ano masani tukicitwa impunzi canke nukunyanyasa canke nubwo vyo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene baba ari impunzi twe kubera iki muto tute kubera iki twebwe tuboneka nk'amengo nituri impunzi kandi tukiri tukiri mu gataka ka Tanzania ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo amasafuriya amasahani ibiyiko iki vyankenerwa nyene ariko tweho abarundi ico kintu umengo mu mutwe wabo nta kirimo bariko bara umengo dus- ni nkudu kudukumira je ndiko ndavyiyumvira ni kubera iki bara hariko haraba gukumirwa umengo ubu badufata nabi gose aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende eh, gende mwiture kuri UNHCR aho ni mu gihe tuba tugiye ku mashyirahamwe yagejeje gutanga imfashanyo muri UNHCR naho nka twebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo ugize uka, uka ukabazagiza ahandi hantu bakubwira ati ivyombo byanyu biri mu Burundi twebwe rero twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukirako ikadusubiza agateka kacu mu gihe tukiri ngaha tutara tutara tutarayumvira gu- guhunguka tugasubizwa agateka kacu nk'impunzi tugerageje kubaza bavuga yuko ngo ibyombo byacu ngo baba birungice mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka aha ntabyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ibyombo byacu biri mu mabanda turi ko turiyumvira insiguro bagomba kubiha numva umengo ni nk'ukugomba nyine ni nk'utw- ni nk'ukutwirukana muri make ejo ku munsi wa mbere igice cya mbere cy'impunzi z'abarundi barenga gato ijana na mirongo ibiri zatahukanywe zivuye mu ikambi ya nakivale iri muri uganda batahukanywe mu ndege baciye ku kibuga cy'indege i kampala gusa hari n'abandi bakiri muri iyo kambi bamenyesha ko hataragera ko batahuka kubera bagitinyira umutekano wabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru Igice ca mbere c'abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa Mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza c'umugera wa corona mu ntumbero yo gutahukanwa mu gihugu cabo kuri abo barundi akanyamuneza ni kose nk'uko bamwe muri bo babibwiye ijwi ry'amerika yego tumaze kubona izo lisite z'abarundi bari bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko ico bari barahunze caheze
dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimwo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mwa kiriya gihugu cyacu uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi bodufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu icya kabiri ko leta mvyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka hariho abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abanzi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashure yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta turifuza ko iyi leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi umukozi w'ishami mpuzamakungu hcr gita impunzi ku isi ari na kivare mu gikorwa co gutahukana izo mpunzi yabwijwe ry'amerika ko arabavyisabiye ku gushaka kwabo naho biri uko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya nakivare bamenyesha ko hataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi icatumye duhunga ntikiragahera ntabwo babiburi duteye kandi turaremye kuko tuzotaha ntihagera ikibazo cyo guhonyanga agateka kazina muntu guhohotera abantu ubwicanyi ndengerabutungane kutaronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza iciyumviro nk'uko wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu hakaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho ubu rero ni wowe uri ku gikorwa rero nta gitangaza gihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha impunzi zitandukanye mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga amajana abiri na mirongo itanu bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze evariste ndayishimiye bari bamusabye ko yovugana na hcr hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe ico gihe pierre nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye ijwi ry'amerika k'umukuru w'igihugu igihugu yumvise akamo kabo iryo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyenicubahiro umukuru wacu w'igihugu cacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa ico twosaba ni uko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro kandi kiriya atari igihugu cabo kandi atariho bamerewe neza kurusha ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege umukozi wa HCR yemereye ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita vol humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyindwi atagihindutse ku nteguro ya HCR HCR yerekana kandi ko Ubuganda burimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine n'umunani ikambi ya Nakivale yonyene ikaba irimwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine na kimwe pierre claver ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugushimire pierre claver muri uganda amafaranga amwe mu mashyirahamwe ategamiye leta afise mu bubiko mu mabanki yarahagaritswe kubera leta y'icyo gihugu iyagereza gufasha abagira iterabwoba mu gihugu umumenyesha amakuru wacu ignatius bahizi ari muri uganda dufitiye ibindi kuri iyi nkuru ukurikije ikigo cya leta gishinzwe ubutasi bujyanye n'amafaranga hari amashyirahamwe yigenga mu gihugu afite amafaranga kuri konti zayo ariko akaba atasobanura aho ayo mafaranga yaturutse mu rwandiko umukuru w'irishami rya finance intelligence authority stephen asubo yandikiye umushinjacyaha wa leta kugira ngo akurikirane iki kibazo yavuze ko bafite amakuru y'ubutasi yerekana ko ishyirahamwe rihuza ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mu gihugu uganda ngo forum hamwe n'iriharanira uburenganzira bw'abategarugori uganda women's network arimo gutera inkunga y'amafaranga imigwi y'iterabwoba mu gihugu uru rwandiko nta kindi kirenzaho rwongeyeho uretse kuvuga ko rushingiye ku itegeko rishinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu ryavuguruwe mu bibiri na cumi na gatanu bategetse banki zose z'ayo mashyirahamwe abikamo amafaranga kuba bayafunze mu kiganiro n'abanyamakuru abayobozi b'amashyirahamwe yigenga atandukanye mu gihugu bavuze ko ibyo leta ibashinja bidafite ishingiro na gato ahubwo ko ishatse guharabika ayo mashyirahamwe kimwe n'ibikorwa byayo kuko ari nta buhamya icyo kigo cya leta gitanga kandi akaba kitavuga iyo mitwe y'iterabwoba iyo ari yo cyangwa ngo bafunge abakuru b'ayo mashyirahamwe kuko gutera inkunga imigwi y'iterabwoba biba bisobanuye ko n'abakuru b'iyo miryango ari abaterabwoba ariko umuvugizi wa leta bwana ofono opondo yabwiye ijwi rya amerika ko ayo mashyirahamwe yananiwe gusubiza ibibazo by'inkomoko y'amafaranga bikoresha anavuga ko ibi ari ntaho bihuriye n'ibikorwa by'amatora biri mu gihugu ubu ngubu Ati ni kuki bafata umwanzuro ngo leta nta buhamya ifite amafaranga yabo yafunzwe kugira ngo hakorwe iperereza ntibategereze ibizava mu maperereza ayo mashyirahamwe yose yamenyeshejwe ibyo ashinjwa ariko bashaka ngo bereke rubanda ko ari abere rubafatirwa imbabazi ntibasubize ibyo leta ibabaza ari byo aho bakura amafaranga icyo bayakoresha kandi berekane niba ibyo bakora biri mu nyungu z'igihugu naho bakwifashije ngo turimo kubahora amatora muzi neza ko amategeko y'igihugu atemerera ishyirahamwe iryo ari ryo ryose gufata amafaranga adasobanutse ngo n'ay'ibikorwa by'amatora nyamara ariko ibyo umuvugizi wa leta avuga aya mashyirahamwe abitera utwatsi avuga ko leta imaze igihe yiyenza kuri ayo mashyirahamwe kandi ifite amasezerano yose ayo mashyirahamwe yagiye akorana n'imiryango iyatera inkunga nicolas opio wazobereye mu mategeko arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi akaba yunganira aya mashyirahamwe mu by'amategeko avuga ko bagiye guhangana na leta kugeza ubwo ihagaritse gukandamiza uburenganzira bw'imiryango itayegamiyeho First, the Financial Intelligence Authority has not asked NGOs to explain anything.
mbere na mbere ikigo cya leta gishinzwe igenzura ry'amafaranga ntabwo ryari ryigera risaba ayo mashyirahamwe kugira icyo yasobanura ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga akoresha icyo kuvuga ngo twananiwe gutanga ibyo bisobanuro ni ibinyoma byambaye ubusa ntabwo twigeze tubazwa ikintu na kimwe twanasabye kugira ngo tubonane n'abakuriye icyo kigo batubwire ikibazo bafitanye n'aya mashyirahamwe ariko tubonanye nabo ntacyo batubajije uretse kutubwira ko itegeko ryo gufunga konti zacu mu mabanki ryavuye mu nzego zishinzwe umutekano zo hejuru ngira ngo leta ishaka kuduharabika gusa nk'uko twayisabye kutubwira ikibazo ifitanye n'aho dukura ayo mafaranga ariko ntabwo batubwira mubajije ibijyanye n'uko aya mashyirahamwe yaba atera inkunga ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu uko niko bwana nicolas yasubije iyi leta iranenga igihugu cyo hanze kitazwi ngo kirimo gutera inkunga abantu batandukanye barimo amashyirahamwe yacu kugira ngo bateze umutekano muke mu matora rero akaba irimo guhimba umwanzi utazwi kudutera ubwoba twese si ubwa mbere igikorwa nk'iki kibaye mu gihugu mu wa bibiri na cumi na karindwi amashyirahamwe yigenga atari make yaje gufungirwa ububiko bwayo bw'amafaranga muri za banki zitandukanye leta iyashinja gukorana n'abanzi b'igihugu ariko nyuma iza kuyafungurira ari nta kirego kigejejwe mu butabera mu bikorwa bye byo kwiyamamaza perezida museveni ntabwo ahwema kuvuga ko hari abanzi b'igihugu bo mu mahanga barimo gutera inkunga abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kandi bafite umugambi wo guteza umutekano muke mu gihugu ariko ntabwo avuga abanyapolitike n'ababatera inkunga abo ari bo ibi yabanje kubivuga ubwo hadutse imyigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu ubwo umunyapolitike robert cyaguranyi uzwi nka bobi wine yafashwe n'igipolisi hanyuma imyigaragambyo yamagana ifatwa rye igahita yaduka mu gihugu abantu mirongo itanu na bane bakicwa n'abashinzwe umutekano bagerageza kuyihagarika ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanya aha niho amakuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.